murumva ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenie mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
murakoze jeni mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi hozine munezero ngiye kuyabashikiriza reka tuyahereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho imigwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi irindiranye irindiriye ko ibiganiro bisubira kubahuza na leta mu ndwi bucitangura amakenga ni menshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike inyuma y'urupfu rw'umunyapolitike Etienne Tshisekedi iyo migwi yombi ivuga ko urupfu rwa Tshisekedi rushobora gutuma amasezerano atubahirizwa ni mu gihe ayo masezerano avuga ko perezida Joseph Kabila abandanya gutwara leta mfatakibanza mu kurindira amatora atekanije kuba mu mwaka umwe Fredi Mbuyamu Matungulu umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko barindiriye abarongozi b'ishengero katolika basanzwe ari abahuza muri ibyo biganiro kugira babamenyeshe muri iyi ndwi ryari ibiganiro bizosubira gutangura bamwe mu banyagihugu bakavuga ko kubona imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yarananiwe kumvikana ku mushikiranganji wa mbere bishobora kubacamwo imice bigahaka ryo perezida kabila ko guhindura amasezerano n'ibwirizwa shingiro amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki avuga ko urwandiko leta yandikiye onu ruvuga ko abagwanyi ba M23 bari mu buseruko bw'igihugu bashobora gutuma amasezerano ataco ashika ko ari kimenyetso cy'uko leta idashaka ivyo biganiro ivyo leta ya Kongo ikaba ivyamirira kure ibiro by'umukuru w'umugwa ajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya somaliya bigiye kungururizwa bikugwe mu ishuri ry'igipolisi aho byahora bishigwe ku kibuga cy'indege cy'imogadisho ibyo bikazokorwa bivuye ku mutekano ushobora guhungabana hamwe n'ubunyonyezi bushobora kuba muri ayo matora iyo ngingo yasohotse inyuma y'aho abakandida bashika cumi n'umunani kuri mirongo ibiri na bane bari ku rutonde rw'abitoza bandikiye umugwiseni ku bibazo bitandukanye n'amakenga bafise umwe mu bakandida muri ayo matora yabwiye ijwi rya amerika ko atacizere bagifitiye icyo kibanza bivuye ko umukuru w'igipolisi aza yaratangaje ku mugaragaro ko ashyigikiye perezida hassan sheikh mohamud aramutswa muri kino gihe somaliya umugwiseni umukuru wa seni nako abdirahman duale bele yabwiye ijwi rya amerika ko icyo kibanza kiriko kirungururizwa mu ishuri rya gisirikare riri ku kibuga cy'indege beyile akavuga kandi ko icyo kibanza cyari cyategekanijwe mu gihe byoba ngombwa ko bagikoresha ku bakunzi b'inkino uyu munsi n'ihihiganwa rya mirongo itatu na rimwe mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika kandi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ririko ribera muri gabon rirangira urukino rwa nyuma rw'iryo higanwa ruza guhuza umugwi wa Kameruni na Misiri umugwi utsinda uwundi ubone gutahukana igikombe cya kane ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri wa gatandatu habaye urukino rwahuje Burkina Faso na Ghana Burkina Faso ikaba yatsinze Ghana igitsindo kimwe ku busa bwa, uh, bwa Ghana ibona gutahukana igitsindo ibona gutahukana ikibanza cya gatatu muri iryo higanwa inyuma y'aho umucamanza wo muri leta ya Washington mu buraruko bushira uburengero bwa Amerika atangarije ko leta yakuyeho iteko rya perezida Donald Trump ku bijyanye n'ingenzi zituruka mu bihugu by'abayisilamu ibiro bijejwe urujya n'uruza n'umutekano mu gihugu byatangaje ko iryo tegeko ryahindutse umuyobozi muri departema ya Amerika yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu basanganye impapuro z'ingenzi viza mu rurimi rw'igifaransa bafise uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu bwatangaje kuri wa gatandatu ko cyo kimwe n'uko umucamanza wo muri Washington yari yabivuze batacisunze ibihugu byari byashyizwe mu itegeko rya perezida Trump mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu perezida Trump yatangarije ku rubuga rwa Twitter ko amerika izobangamirwa mu gihe itazoshobora gufata ingingo y'urekuriwe kwinjira ku butaka bwayo cyangwa atabirekuriwe bob ferguson umucamanza mukuru w'igihugu muri leta ya washington yatangaje ko itegeko ari ikintu gikomeye cyane ko iyo hageze kurikoresha n'umukuru w'igihugu rimufata mwamenya ko abantu ibihumbi mu mihinga itandukanye y'isi biriwe mu myiyerekano kuri uyu wa gatandatu biyamiriza iryo tegeko rya perezida donald trump ikigo ndangamico Louvre pari mu Faransa cyasubiye kugurura kuri wa gatandatu inyuma y'amasaha make hafashwe umugabo yinjiye afise imbugita mu nyuma akaraswa n'abasirikare umucamanza w'igihugu mu gisagara ca Paris yatangaje ko uyo mugabo wari karavugwa akaba yari yarashwe amasasu ashika kurane uyo mugabo yahavuye amenyekana ku izina rya Abdullah Reda Al Hamami afise imyaka mirongo ibiri n'icenda akaba aturuka muri misiri yinjiye muri ico kigo ndangamico akoma induru avuga ko imana ari nkuru imbere y'uko akomeretse umwe mu basirikare bari muri ico kibanza ivyo vyateye uruhagarara abatari bake mu gihe ubufaransa bwatewe akatari gake n'abiyahuzi mu myaka ibiri iheze perezida francois hollande yatangaje ko atankeka cari igitero c'abiyahuzi yamara ko ikibanza gikwega ingenzi mu gisagara ca paris ubu gicungerewe bihagije kuva aho hatanguriye kuba ibitero by'abiyahuzi umushikiranganji wa mbere wa rumaniya yatangaje ko yatumye ko inama y'abashikiranganji kuri uyu w'imana mu ntumbero yo gukuraho itegeko ryari ryasohowe na leta ku bijyanye no gutanga imbabazi ku bategetsi bafise ibyaha baregwa sorin grendanu yatangarije kumbonesha kure ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ko atifuza kugabura igihugu mu kugicamwo imice ni nyuma y'aho habereye imyirekano y'urutavanako
turamushimiye mugenzi wacu utugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ejo ejo ejo ejo ejo ejo
kubyara cyangwa se kwibaruka inda idateganyijwe biba ari nk'ibyago ku muhungu n'umukobwa ariko muri sosiyete hirya no hino usanga umukobwa wabyariye iwabo cyangwa se watwise inda idateganyijwe afatwa nk'igicibwa akitwa ikirara nyamara umuhungu wamuteye iyo nda afatwa nk'umugabo mbese nk'aho ntacyo bitwaye bakunze b'ikiganiro ejo ese namwe ibi tugiye kuganiraho niko mubibona muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye mizero kirisipe mfatanyije na mugenzi wanjye ubikeza kirisitera
buri gihe mu kiganiro ejo dutangira n'ubutumwa mwibwe abakunzi bacu muba mwaradusangije bityo reka tubuhereho turatangira ikiganiro nyirizina mu kanya ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo muri uyu mwanya twahariye ubutumwa bw'abatwandikiye mu biganiro byacu byahise ubutumwa tugiye kubagezaho n'ubwo mwatwandikiye mu kiganiro ejo giheruka aho twaganiraga ku bwanditsi bw'ibitabo witonze emmanuel uri nyabikenye ati kwandika ibitabo ntawe utabikora ariko ushobora no kugira icyo gitekerezo cyo kwandika gusa ukabura ubushobozi akaba ariyo mpamvu benshi batandika ibitabo etienne mu bugesera ubuhanzi bushingiye mu kwandika ibitabo burahambaye n'amahanga avuga ko ushaka guhisha abirabura abahisha mu bitabo bigaragaza intege nke batubonamo mu gusoma nyamara baravuga ngo readers today readers tomorrow ugenekereje mu kinyarwanda soma uyu munsi uba umuyobozi w'ejo hazaza pascal nawe ubutumwa bwawe twabubonye gusa ubutaha n'uyu munsi wadusangiza ibitekerezo ku ngingo tuba twaganiriyeho uyu munsi ushobora kutwandikira ku ngingo turimo kuganiraho yo gutwara inda zitateganyijwe mu rubyiruko abera jacqueline nawe watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook aragira ati nkunda byimazeyo ibiganiro mukomeje kutugezaho turagushimiye cyane jacqueline eflam irusizi ati kwandika ni umuco mwiza dukwiye gushishikariza urubyiruko kuri ubu urakoze cyane eflam dusurize abakunzi b'ikiganiro ejo aho irusizi reka duhinire ibi bitekerezo muba mwatwandikiye ku butumwa bwa Eric uri mu bugarama ati nkunda ibiganiro byuje inyigisho mukomeje kudutegurira murakoze cyane urakoze cyane nawe Eric reka haba ariho duhinira ubutumwa bwa none dushimira byimazeyo mwe mwese mudahwema kuduhamagara cyangwa kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho mwakoze cyane imana ibarinde mukomezanye n'ikiganiro ejo
ni rwagakoco uyu mwana ararenze kubisa amaso ni ndarara n'inkweto
uyu munsi mu kiganiro ejo tugiye kuganira ku nda zitateganyijwe ziterwa ahanini no kwiyandarika mu rubyiruko gusa bigaragara kenshi ko abakobwa bibasirwa kurusha abahungu nyamara bose barafatanyije gukora imibonano mpuzabitsina tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro
imufunga rukweto uyu mwana ararenze wakwiranye nanjye muhaye akamodoka ye ndaguha akamodoka ye
sinshaka akamodoka
ndaguha akamodoka ye
sinshaka akamodoka
urubyiruko ruhura n'ibishuko byinshi kandi bitandukanye bituma rugira irari ry'akanya gato nyamara igihugu kibakeneyeho kugiteza imbere kandi ubusambanyi n'irari ry'akanya gato ushobora kubikora iminota itanu gusa wumva wishimye ariko ukazicuza igihe cy'ubuzima bwawe bwose kuri stella yego bakunzi bacu ese ni iki cyakorwa kugira ngo urubyiruko rwirinde kubyara inda zitateganyijwe reka twumve icyo abaturage babitekerezaho
icyakorwa mbere na mbere ni ukugira inama urubyiruko rw'abakobwa cyane cyane nirwo rukunda guhura n'ingaruka ni ukubagira inama yo kwikontorora ibigendanye n'urukundo rwabo ruriho rwo muri iki gihe ikindi bakagerageza kwitondera imikino bakina y'urukundo urukundo bakarukinisha iyo bamaze kurukinisha rubaviramo ingaruka cyane cyane
njye ndumva icyakorwa ari uko bose babwirizwa ijambo ry'imana rikaguka muri bo
ni uko hagati yabo yaba ku muhungu cyangwa umukobwa iyo bageze ku kigero cyo kuryamana kandi ubona ari abantu bakuze bazi ubwenge baba bafashe igihe cyo kubitekerezaho baba bakagombye no kwirengera ibyo byose bizavamo njyewe rero numva hari nta ngaruka irimo aho ngaho
ndumva wakwifata uwo kwifata binaniye agakoresha agakingirizo katakoyemo niyo nda yakuramo n'ibindi
ngiye mbona icyakorwa ari uko bashyira ubukangurambaga cyane cyane mu bakobwa ku muhungu ntiyamufata ku ngufu amufashe ku ngufu bamufunga mfite kiboko ya mama yake fakutumoto he murindi ibitogotogo ngira ushaka ko tujya tugende ku ifaranga ni misita gitende ehe kandi ubwo ni mu madorari akamodoka ni ferari
dukomeza ikiganiro twatangiye twibaza impamvu iyo habayeho inda zitateganyijwe mu rubyiruko usanga abakobwa bibasirwa kurusha abahungu nyamara bose barafatanyije gukora imibonano mpuzabitsina christella ibi bishobora gutuma umuntu yibaza impamvu ibitera gusa kirisipe burya bose hari ingaruka bahura nazo Hmm, reka twumve ubuhamya bw'umwe mu bangavu watwariye inda iwabo abyaye umwana ntangiye wa kane segonderi ubwo rero kwiga byaje guhagarara ntabwo nabonaga gukomeza nta muntu ari mfite nsigira umwana byabaye ngombwa nyine ko mba mpagaritse kwiga naje gukomeza iyo usubiye ku ishuri wowe uba umaze igihe udaheruka mu ishuri hari ibyo utibuka ntabwo waba bakwiyumvamo ushaka kugira uwo usobanuza nk'ibintu uba uheruka kera ugakenera umuntu ugufasha ngo agusobanurire ariko kuko baba bakubona nk'umuntu mukuru ntabwo waba bo bakwiyumvamo ugasanga barakwishisha sinshaka akamodoka
kirisipe urumva ko uyu mukobwa atorohewe no kuba yabyarira iwabo gusa si ryo herezo ry'ubuzima yego mu gihe abakobwa bahura n'izo ngaruka zose uwo mushiki wacu agarutseho uyu ni umwe mu bahungu nawe byabayeho
ingaruka byo bya- z- zangeze byaje kuba induru muri famiye nyine babimenye nta jambo nongeye kugira mu rugo kugeza n'aho baje kumfatira imyanzuro yo kunanyirukana mu rugo ariko byo byaje kugera aho bivaho gusa ibyo ngibyo byaje guca nyine ndabyirenganya ndavuga ati ibi ni ibibazo buri wese yahura nabyo ikindi kibazo nigeze guhura nacyo ababyeyi baje kugira gutya iby'ishuri nabyo benda kubimvanamo ibibazo bimbana byinshi cyane mu mutwe gusa birumvikana umwana nakomeje kumwitaho nari mfite akazi sikambembaga amafaranga menshi ariko umutwe nabonaga nabashaga gutanga umwana akabaho neza udufaranga nabonaga twose nyine birumvikana naradutangaga utwenda sinabaga nyitwikoza agakweto kagezweho ubwo sinakaguraga kugeza n'ubu gusa ndashimira imana ko umukobwa wanjye akiriho ari we mwana wanjye reba wirebe cunga izamu ryawe usibye na moto ntiwamane posho wakora umutse inshuti yanjye akariro gake na feri umbaratsa mukobwa ntushyuhe mu mutwe ese ko umuhungu n'umukobwa bombi bagira uruhare ku kubaho kw'inda idateganyijwe kandi bose bagahura n'ingaruka zitandukanye kuki abakobwa aribo bafatwa nk'aho bakoze ishyano nyamara abahungu ntibibandweho muri sosiyete hirya no hino usanga umukobwa wabyariye iwabo afite uko afatwa kutari kwiza habe namba nyamara umuhungu wamuteye iyo nda ntabwo ari uko nk'umukobwa yes ibi nibyo bituma twibaza tuti ese ni iki gitera urubyiruko kwiyandarika bituma inda zitateganyijwe zibaho ku bwinshi reka twumve umujyanama w'ubuzima mu karere ka rulindo
nitwa imana francoise ntuye muri uyu mudugudu wa rutonde eh, nkaba ndi umujyanama w'ubuzima ikintu mbona ahanini gisa n'ikibitera ntabwo abana bakigira imishyikirano yo kuganira n'ababyeyi ngo babaganirize noneho bumve ko bagomba kwirinda muri cya gihe cy'ubugimbi cyangwa cya- cy'ubusore bwabo bisa naho bifata indi ntera kuko umubyeyi abyuka ajya muri gahunda ze undi muze nta kiganiro n'abana bagirana ugasanga aho hanini bikunda kugira ingaruka cyane ku bana dufite muri iyi minsi ubona ari cyo gituma iyo umukobwa yasamye bitera igisebo ku mukobwa gusa impamvu bijya ku mukobwa ni uko umukobwa ari we bigaragaraho iyo urebye umuhungu nta kimenyetso fatizo arabikora yanze gukora umurimo we akigendera ariko umukobwa kubera ko ya ntanga ye yahuye n'intangangabo iragenda ikajya muri we uko iminsi ishira igenda i- yaguka yaguka ugasanga umukobwa nawe bigaragayeho cyane umuhungu nta n'uwapfa kubimenya inama nabagira ni ukwifata akarindira igihe nyagasani yamugeneye uwe bakabana kuko iyo ubonye batangiye kwifata niho usanga n'undi bamaze kwicika ukumva ngo yatwaye inda wa wundi aramwihakanye ariko iyo bageze kwihangana akarindira agategereza biba byiza
reka dushimire cyane uyu mujyanama w'ubuzima bityo niba udukurikiye nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro andika ubutumwa bugufi muri telefone yawe maze udusangize igitekerezo cyawe zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri uri umukobwa muri iyi myaka ni ukuri biragoye abakubwira yuko bagukunda ni amagana ni benshi cyane rwose ubutumwa bugufi wakira ni igihumbi nibura buri saha uwakirigizwe na benshi ntabwo amenya uwamusekeje ibyo ngibyo rwose birazwi abanyakuri n'abanyabinyoma muri ayo magana yose agomba guhitamo umwe azamumenya ate barabashuka baragowe kuba bakiri bato baragowe bashiki bacu baragowe bararenganye baragowe niyo bakuze ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
angira ngo mumaze kubimenyera ko mu gice cya kabiri mu kiganiro dukurikiramo ikinamico nyiramubande duheruka irwejuru n'iruhiza kwitegura amarushanwa abirimbanyije yaba mu baturage ndetse no mu nkambi gusa minyoni nawe yari atarava ku izima ngo yemere kuva kwa kiduhi ntukikwe n'iki gice
bikombe byose by'u rwanda tonto uraje imana ishimwe rwose nari ngukumbuye unzaniye viza ariko menyo sinakubujije kuzajya unsanganira gutya koko ubundi ushaje kubona ari gukora iki koko eh? ndavuze ngo tujye mu rugo ndagusangayo ariko se tonto Hey.
simba nanagukumbuye koko reba igicu uba wazindutse n'igihe uba utahiye Hmm. mba numva nkwikumburiye rwose ahubwo se kuki nakubipye kenshi ntumpamagare sheri mva nawe urasubiriye eh? sinakubujije kuzajya unyita sheri eh? ariko menyo ubu koko wiyemeje kuzamfungishya koko eh? urabizi neza ko abantu ahangaha basigaye wisaku usigaye iwanjye nawe ukuri kugendagenda mu muhanda eh?
oya rwose sheri nako tonto nyumvira.
ni ukuri nta n'umuntu uba wambonye ahubwo se turarya iki mutekere amafiriti zana amafaranga njye guhaha oya menyo eh, eh, eh, ahubwo banza hano mu cyumba usasire maze unankoreye ku muganga gatoya kuriya kuri rero nicaye mu modoka Hmm.
umugongo wagudutse yewe yego tonto ariko noneho ntubundaze humura.
nimara kukumasa umpa amafaranga njye guhaha duteke nanjye ndumva nshonje pe Eh.
uribaza kuva ejo ntararya ntukagire ubwawe minyoni ngaho masa naha
yewe yewe
erega nawe amasa umuntu yambaye imyenda ngo yumve imeze neza Mm.
Hmm. ubundi umuntu akora masaje undi urumva akayikora yamwegereye kandi yakuyemo n'imyambaro
ariko tonto nawe ubwo se ni ngombwa Mbashoni.
reka nkumase nambaye nibyo byiza kugira ngo mbone uko nsimbuka guhaha kuri za butike batarafunga ariko minyoni ntukigire umwana nawe koko niba ukeneye no kumenya amwe mu makuru mpaje ngufitiye koko ngo amakuru meza tonto unteye amatsiko Amatsiko reka se nkuremo ariko ntukore bya bindi tonto nunabikora rwose wihangane ushyiremo impuhwe ukore gahoro yego sha minyoni yakora umwana mwiza rwose ujye unyubaha gutya hmm? ntacyo ntagukorera Hii, nawe ubundi ngo hano ushaka ubyihoreye twiryohereze
ngo twiryohereze tonto ntacyo none se viza wayizanye tonto ngo viza Hmm.
minyo Eh.
ngaho ihute ujye guhaha uze turabivugana nugaruka yego ko
muri aho yemwe Eh.
aba hano muri aho kandi nta muntu usuhuza muri aho Eh, muri aho mwana wa muri aho neza Eh, komeza winjire mu rugo ni karibu rwose murakoze Eh, ngaho komeza mu nzu maze ushyike ku gatebe Eh, niko gatsimba Eh, suhuza mbabazi uraho mwana wa Uraho neza.
amakuru amakuru Ni meza.
yo ni karibu rwose Murakoze.
Eh, eh, gubwa neza hano mu rugo rwacu Eh.
Hmm? niko se kandi wakwakirira umwana di Eh, baba mbaho iki cyo kunywa dufite agatobe akago k'umunanasi Ako.
ndetse n'agafanta twajya kukuzanira oya mama wikwigora rwose nta nyota mfite karaka kirazira hano iwanjye umushyitsi ntabwo ashobora kuva tutamuzimanira Nibyo.
wenda baguhe n'amazi basi oya ariko utava utava amara amasa oya Hmm?
ntacyo ngaho ni mume ku mutobe ntiwumva mwana wa ntari kubabara rwose naho ubundi se abo mu rugo baraho baraba bameze neza ahubwo se ko numva aha abantu adakoma aherereye hehe Eh, yari yagiye kuzana ibitoki mu kiyaga cya munyaga Nibyo.
ariko ubu bari mu nzira ndakeka yajya kugenda kugera hano rwose ese Mm, niko se mwana we.
karame ngaho mbwira umukiriya uri banje aremera kutuguriza se amafaranga tukishyura hanyuma nyuma tukazamwungukira erega burya Hmm.
ko hari abantu ntihapfa abandi Mhm.
njyewe mu by'ukuri nagerageje kumuganiriza pe mubwira uko ikibazo giteye Mm.
ariko da nta nubwo yatinze kumva igitekerezo cyanjye rwose biragaragara ko yamubwiye neza rwose Eh, gusa Mm.
ariko Mm.
yavuze ko byaba byiza muhuye mukabiganiraho rwose icyo abantu cyo ni- b'abagabo icyo cyo rwose nicyo nanjye ndabitekereza
yumva rwose ko abantu bakibaho imana imuha umugisha umva mbese ariko wowe ushima n'ibyo utarabona rata umwana wawe karame ntacyo ni byiza ariko muri iyi minsi rwose ribanje ngomba kumushaka tukabiganiraho oya nibyo ariko nawe ujya ushyira amakuru cyane ku buryo rwose bizoroha
ngaho rero reka mbe mbaretse Mm.
gusa ndababaye kuba ngiye nabonye abantu ariko uwo munsi urize cyane Mm, mwakoze nta mwana kibazo.
we ngaho rwose rwose turaza Kane, mugeze hirya gatoya. kane ndakumva igira hano tuvugane niko umbona iranda yo mu nkambi ize hano yiyemeye ngo ntacyo ifatara indaya nyine Eh, eh, nkaho yavuze ibya- ibimuzanye ngo abana ari hehe abana se abana iki Ca, n'ubundi narabivuze gusangira n'imbwa zikagusiga imbaraga se bariya abantu nta mugisha nabakuraho ariko koko gatsimbanyi wajya ureka kugira inziga nta mugisha rwose ubugome n'amakimbirane ya hato na Ubugome si hato Eh? nyamara ntacyo byazatugezaho
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ngaho umugabo wanjye mbwira hari igihe ubwo witeguye irushanwa ryo kwiruka cyakora ndumva bizaba bisekeje rwose mama zabi Mm.
ahubwo uzasiga utetse iby'ijoro maze umperekeze iby'ijoro se byabijemo bigera- tugende urebe ukuntu nzabanikira bagasigara basiganuza Hey! umva bari rudatuma imbavu rwose zirya ngo banikira cyane ubwo se rwose wowe wasiga nde na soronga uri hariya nubwo ananutse Eh, ariko arashinguye kandi abantu bafite bafite ingano nk'iye ha, baba bazi kwiruka udakina
mama zabi ukajya unsuzugura rwose hoya rwose ntabwo wari gusuzugura uzi ko bwo kera wize.
twiga muri pirimeri umukino hagati ariyo njyenyine warokoraga ikipe yanjye Yewe, umukino hagati yewe nzabibara mbibonye harya ngo mwese muzaba mwambaye iyi mipira isa cyane rwose ahubwo ndabona ari twiza yaba ari ukanyihereye nkakuguranira Reka, nkaguha reka, reka, uyu reka.
wanjye wuzuyeho amakaka ubundi se si ukwiruka mu kabiri ibyuya mukayanduza mwikubita hasi reka sinakubwira nyi?
ariko rwose ntukajya unsetsa nikubita hasi hari ni umunsi wawe.
n'umwe wari wabona ndyiminyagarase Ah, maze wiyemera kubi ahubwo uranyibukije nshobora no kuzagwa kubera cya gitoki uherutse kugura n'umugore bana wa yanjye, gatsimba nyumvira kandi Eh, nyagasani.
ndabyibutse nshobora kuzagwa koko icyo mfa nawe turaganira bikaryoha reka sinakubwira ariko iyo utangiye ayo matiku yawe biranshavuza rwose nkabura uko ngira ubwo igitoki twariye mu byumweru bingahe bishize ubu kiracyakurimo kitambamo uriya mugabo ni umugome buriya mbere yo guha igitoki madamu ngo akijyane ku isoko arabanza akagitongera bityo bikagira ingaruka ku wakiriye ni ukuri papiya naho uba ukabije rwose umugore akaba yaje mu isoko yiteguye ko ari bugurishe n'abantu benshi ubwo urumva yaza aje guhumanya abarijemo bose uramonda sinoga yewe Eh?
sinzi rwose uko nzakugira.
ariko ubu zuba urabona uruko indi kwasa sindi urangize vuba aha iyo nayo ibaye ukagira ngo impamvu niyihe mpamvu Eh? si uko bankagije cya gitoki intege zanjye zikaba zigenda zishya nta yewe reka ibyo tubyihorere ma tubireke rwose nta matiku ahubwo Eh, wakwirukanse ukagera kuri iriya bariyeri ukagaruka nkareba ko uzabishobora ibyo nabikora ubundi se uzajya mu marushanwa amarushanwa yanyu mwebwe muzakora mutitoje niko ubu ntuzi ko sabina ari uri gutoza abanyeshuri kandi nabo muzahurira mu irushanwa reka abana bazababandikira ahubwo ndore banyanikira uzabona igeragere wumirwe ahubwo uba utegura uko uzampemba tugeze hanyuma y'ibyo bazampemba yewe ugize ngo igeragere gira ata ahubwo nzabona akanyamasyo ngo iki ngo iki mama sabi urashaka kuntuka se ntivugiraga Eh?
rwose ntivugiraga pe
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
yewe ga yewe ga yewe ga papiyasi yego yego cya nagwishije ijana koko irihe shyano ubu noneho uzi aho gahunda zigeze uti ngo gahunda gahunda kize kandi sha wa mwishwa wanjye ejo bundi yiriwe mu nzigo ngo yagiye kubagira inama sha Hmm?
tuvuga ukuri ariko mana yanjye narabimenye nsigara nsenga isengesho rikomeye nticyama agatsimbanya akamukubita ku buryo ahita azinuka inzira yo kuzongera gusubira mu ruhizi
ngo kubagira inama kubagira inama sha inama inama nyabakize kandi ngo yavuganye na ribanje kuko ariwe ufite ubushobozi bwo kuba yagura hariya kugira ngo ntazahagure ahubwo azabaho amafaranga bishyure bityo nibamara kwisuganya bazamwungukire
ariko uzi kuriya mwishywa wawe ari inkozi y'ibibi ahubwo ntigiharamagara nkaho yakwegereye mugashyira hamwe wahora n'iki bariya zarabona icyiza yabakura hari iki uretse umuvumo ariko nanjye nanjye ndabona ibyanjye amaherezo ariko bizagendekera n'uriya sabine basigaye bakururana Hmm? umva rero nkubwire aya marushanwa narangira nzashukashuka sabine mwohereze kwa nyirasenge utuye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi Hmm? ngambane nawe wamushakireho ishuri maze mbone nakira agakungu sha icyo gitekerezo nicyo oya niko bimeze Hmm.
rwose nuko nyine nanjye ndeba twe twabaye incike ahora n'iki iyaba nanjye nari mfite aho namwohereza nabikora nk'ibyo byawe maze nkareba amashagaga y'uriya mwishwa wanjye ko yagabanuka Hmm? ikindi kimbabaza kikanantera agahinda sha ihe Hmm?
ni ikihe rero iyo numvise agakungu ke n'iriya nyana y'imbwa yo kwa gatsimbanye ngo niha abantu ndushaho kumva umutwe wanjye umenetse
ariko byihorere tuzabikora kandi n'ibanga tuzabazirikane nimugoroba maze tubambukane nta muntu n'umwe ureba Hmm? kuko hagize umuyobozi ubimenya batumerera nabi papiya korahora umuntu w'umugabo Eh, eh, icyo gitekerezo nicyo kandi ni cyiza oya ni inyamibu
ariko nibanga Ehe, oya ni ibanga byo ni ibanga kuko tuzabafata ari mu kabwibwi aha tubambukane mu bwato ubundi nitugerayo yego tugurire abasare tubagurire tubategeke ko nibahirahira kugaruka aha batazabemerera yego maze nibatabemerera kubambutsa ibyo bizaba biciyemo Eh, ndumva rwose ibyo ngibyo ari byo ahubwo reka mbe ngiye gushaka inkwi zo gucana nimugoroba
Eh, ariko soro wenda ko wari ugiye no kubajije mbaza so mbaza waba warakoze imyitozo koko imyitozo se ko nyihoramo eh n'ubu nyirimo
umva rero ndashaka ko dutega bityo uzasiga undi azamugurira icupa ahubwo niho uzarigura gura ahubwo oya niho uzarikora rwose ariko nkurikije nanone ukuntu kera mu ishuri mu marushanwa hagati n'abasigaga nawe ndumva nzakwanikira reka dutegereze gusa ushatse waba urigura kuko ndabizi neza nzagusiga kandi utansiga ubwo reka mbe ry'umunyu ubwo nzakwanikira
igarura amajwi
iyi ntego y'icupa ku uzasiga undi se hagati ya soronga na papiyasi ubu ninde uzayigura hagati aho bafite